hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small tin o oh. my people obaza will be say efcc arrest and will be say he come faint wey be say as e faint e come tok say e dey sick say e wan go collect treatment and as efcc come leave am make go collect treatment wey be say e go hospital and after then e tell efcc say efcc come seize im passport e come tell efcc say make efcc give am im passport say he wan go collect treatment for abroad not knowing that obaza run go make her go pray make god forgive am so that if he come back to nigeria olopa eh, all this efcc no go talk about im case anymore e no know say e go second land for efcc hand again now na dem talk say obaza dey for mecca dey there dey flex dey pray for there so that efcc no go do wetin e no go catch am dem no go put eye for im property again because e tok say as dem arrest am e faint for there e dey rush am go hospital say e dey sick and later when the efcc come seize him passport he can't beg efcc him lawyer come write say he need to go collect treatment for abroad May they give him back in in passport They can't give him passport now He not go collect treatment o oh. he go straight to mecca saudi arabia He go there lagos speaker obaza under efcc probe cited in mecca after lying he was sick needed his passport for treatment abroad to avoid answering questions surrounding his corrupt account. Obaz Obaza had feigned sickness during interrogation at the EFCC office. The Speaker of the Lagos State House of Assembly, Obaza, who is currently being investigated by EFCC and financial crimes over massive financial, has gone to Mecca, Saudi Arabia after feigning sickness. EFCC had in October 2020 give Obaza back his passport to enable him get medical treatment only for him to resurface in Mecca. As they chop the big money, you know they sick them. When e reach time wey be say EFCC They ask you different question, you can't faint because you know say that question you know go feel answer you know go feel point out how you take get the money because many poor people money now you don't pack join your money wey be say you don't put for accounts and you no wan explain how you take get the money now efcc say come talk say you you come talk tell efcc say okay you wan go collect treatment for abroad to make dem give you passport Then sef come give you passport now you go dey enjoy your life dey flex for there because you no wan face any case e believe say if you go make go pray efcc go pull leg on top of am yeah na that one na you feel now dem talk say you no dey collect treatment o say you dey mecca dey flex around dey flex around for inside make mecca dis kind pipo na im go see poor people around dem will be see they no go help them. They no go wan see the poor people. dis kind pipo na im go see person will be say e no fit even train your children go school You no go fit give them little money inside say okay use am take go train your children go school dis kain people now go see person where be say wan collect treatment for hospital wey no get money to pay where be say you no go fit pay the money say wan support them. but only you carry the money you use and you put am for your account you build many many houses how many house only you wan sleep if not, be longer truth if not, be longer truth for you to come answer question now you run you faint say you you you faint you say you dey sick immediately they they come they blow you before they come carry you go hospital dem con go treat you that day you because you no wan sleep for the di e under efcc then they can't leave you as you come manage collect passports wey be say you can't forge all those uh, hospital documents you can't forge all of them then they can't carry the hospital document paper give you the next thing you can't escape go abroad you say you want go collect treatment not knowing that na you go pray even if you go pray god no the answer that kind of prayer you go jedi you go pray to god Me efcc for forget your case efcc no go forget your case Now we wait dey and I go still remind efcc make they go on top of your matter again because the money no clean until you go receive your punishment and if efcc come still collect bribe for your hand na me see all the see where you see e there for efcc head even if you run up and down go different different country you go still come back to nigeria if to say the money say na real say okay oh. Now, now you get the money say no be say you chop the money say you thief the money you no go wrong go where you wrong go because say your hand no clean dem they ask you question you no fit answer and efcc sef can't give you you wait beside the time when they arrest you Now that time you know say you wan faint when they con need to rush you to hospital and when efcc come efcc no con see use their own brain say okay oh say this man na escape now e wan escape After that, he can't to say e wan go collect treatment He can't go forge one hospital paper saying dey sick dem no go fit treat am for nigeria Saying need to go collect the treatment for abroad now they go carry the passport given from there now for take escape now they say they make her. When we say they enjoy in life they sleep big hotel so my people, now this one I'm need to talk for this matter na let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe me na subscribe una bye bye till i come on our way next time bye guys see you guys in my next video bye guys